ke re bue mma botlhokwa le mosola wa kantoro pele re tsena mo pension funding wa pension fund adjudicator ke eng eh ofisi ya pension fund adjudicator ke ofisi e leng gore e investigate di-complain tse di mabapi le di-pension funds tsa babereki mm. office e ke office e leng gore e e tlhagisitse ka ke molao wa pension funds act so dilo tse re di dirang mo officing re di dira eh go ya ka molao wa pension funds act and then office e ya rona e na le eh, ke pension funds adjudicator and then o na le mothusi wa gagwe ke deputy pension funds adjudicator ke ke batho ba ba feng kgotsa ke mang a letleletsweng go tlisa ngongorego kgotsa ipelaetso ko eh, officing ya pension fund adjudicator gape ga o tlisa ngongorego o tlhoka gore o tle le eng okay eh batho ba ba ka tlisang dingongorego mo officing ya pension fund adjudicator ke e mongwe le mongwe o dirang e le leloko la pension fund mo a dirang mo teng um go na le gore o kry o dira mara o le a part time employee and then o tse mo pension funding ya go berekang ko teng so part time employees tse e leng gore ga se di-member tsa di-pension fund bona ga ba qualify as the complainant mara he o le modiri ene o na le pension fund e leng gore o contributa mo yona kgwedi ka kgwedi ene o na le go se kgotsofale go go rileng ka tsamaiso ya pension fund ya gago o ka kgona go tlisa ngongorego ko ofising ya rona a na le ditokomane tse tshwanetseng o tle ka tsona ga o tlisa ngongorego ee go na le ga o tlisa ngongorego o tshwanetse o re fe ma bitso gago le address le telephone number and then o re fe leina la company e o berekang ko yona mme botlhatsi ba gore um ba goga madi a pension fund mo mogolong wa gago and then ga o fetsa o tshwanetse o re fe le leina la pension fund ya gago ka gore ga re dira dinyakitsiso or dipatlisiso re tshwanetse re romele ngongorego ya gago or yona complaint go pension funding ya gago so re tlhoka o itse gore lebitso la pension fund ya gago ke eng and then o tshwanetse o re fe le copy ya gago ya id and then mo complaint formong ya rena o tshwanetse o e sign ka gore go na le eh, molao o wa protection of information of personal information act copy act e leng gore eh ha ra tshwanela go tsana ka information ya gago e sa re fa ntla so ke dilo tse e leng gore ra di tlhoka ga o tlisa ngongorego and gape-gape ga o tlile wa tlisa ngongorego ya gago ko companying or gona ko pension funding ya gago ba be ba sa go thusa o ka tsenya le yona um information e mo complainting ya gago ga ke itse gore ke tlhalositse bokaone na leloko la pension fund le ka dira eng go netefatsa gore mothapi o duela madi a pension fund um re go botlhokwa thata se e le e, modiri a kere ba re fa di-payslip ga kgwedi fela um very important gore um cheke mo paysliping ya gago gore go na le madi a ba gogang a pension fund and then eh, gape gape go botlhokwa gore eh mothapi wa gago a go bolelle gore lebitso la pension fund ya lona ke eng and as leloko la pension fund o na le tokelo ya go botsa ko pension fundeng gore a mothapi o ntse a duela um di-contribution tsa pension fund ba ka gore bothata bo re bo bonang bo bontsi ke gore um le ga ba e goga mo mogolong um fitlhelele gore ga ba e romele ko pension funding. and then ga o e bona ba e goga o tla bontse o na le tshepo ya gore ba e patela ko pension funding. and o tlo o discovera gore ntse ba sa e patele ga motlhomong o tswa mo tirong o re o ile mm. go claima um pension fund ya gago mm. so go botlhokwa thata o dire yang o ka founela pension fund ya gago o ba kope gore ba o mm. ntho e re bitsang benefit statement um eh, kgapetsa le kgapetsa o ka e kopa o na le tokelo ya go e kopa ene ga bana tokelo ya go gana go etsa document eo ka gore ke yone e ke kgonang go e lemosa gore um eh, modiri wa gago o mothapi wa gago o ntse a patela di-contribution na okay yaanong ga o le leloko la pension fund o ka dira eng gore um eh, ga o ga o kry-ile so se se tshwana le seo o tla ko um kantorong ya lona ke lona le tla bonang gore le le le tsena le tsereganya jang ee ga o ka bona e le gore o na le go se kgotsofale go tsereleng ee ee o tla tla ko kantorong ya rona o betla ka complaint form e re fang tetla ya go dira di-investigation mo um ee, bothatsing bo tlabeng o na le bona ka taba ya pension fund ya gago and se se akaretsa le gore ya ke ha ke batla go netefatsa gore yaanong mothapi wa ka o tshwanetse kgotsa wa duela madi go tloga ka nako e feng go fitlha feng kore ke ke batla yaanong gore lona le nnetefaletse gore a duele um o ka founela pension fund e go netefatsa gore a wa duela akere and then ga ba eh, se ke relela gore ga ke se ke discoverile gore ga a duele tlatla go lona ko go rona wa tlisa complaint ya gago and then rona re tlo thoma di-investigation go tloga moo okay okay and complaint tsa rona o ka di mm-hmm. tlisa either ka poso o ka o ka posa o ka fexa mm-hmm. o ka e romela ka email or o ka tsa ka sebele mara ka ga e le gore go na le mathata a di-covid 19 re discourage mm-hmm. thata-thata gore batho ba tle ka sebele ko officing mara e- email address e ba ka e dirisang ke efeng email address e ba ka e dirisang go tsa di-complaint ke eh, enquiries at psa dot org dot za ke tla buseletsa gape enquiries at psa dot org dot za eh, fax number ya rona ke 086 693 7472 ke tla buseletsa gape 086 693 7472 me toka ke lebogetse nako ya gago le kamoso go leboga nna mme mothotso yo ke mme tshepodoka o dira jaaka senior assistant adjudicator ka ko eh kantorong ya di-pension kgotsa ko pension fund eh adjudicators office Wait a minute. konka